iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turabasuhuje mwese ni eugenia mukankusi hikaze mu biganiro byacu turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na aloyizi bigirimana
mwaramutse ejeni mwaramutse namwe muduteze amatwi turayahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini igisirikare cya repubulika ya demokarasi ya kongo ejo ku munsi wa kane cyavuze ko abaroberi ba M23 hamwe nabo bafashanya bishe abasivile mirongo itanu muri iyi ndwi mu gisagara cya kishishe kiri mu buseruko bw'icyo gihugu ariko umuhari umuvugizi w'umuhari M23 mu vya politike Lawrence Kanyuka avuga ko uwo muhari wamiriye kure ivyo vyagiriji bitagira urufatiro yavuze ko M23 yibukije amakungu hamwe n'abakongomani kwitigeze yica abasivile ishiramwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abadiplomate muri ambasade ya Amerika ikinshasa nabo bavuze ko bafise amakuru y'abasivile bishwe ku munsi wa kabiri ikishishe mu ntara ya kivu y'uburaruko ariko ntibatanze amakuru arenze ayo bose basaba ko hakorwa amatohoza ha ruhande y'aya makuru mu gatondo keje ku munsi wa kane ibihumbi by'abanyagihugu b'abakongomani bazindukiye mu mabarabara mu bisagara vya goma na bukavu mu buseruko bw'igihugu biyamiriza umutekano muke urangwa mu karere baherereyemo muri afurika kandi leta ya somaliya yavuze ejo ku munsi wa kane ko igisirikare cy'igihugu cyishe aba al-shababu mirongo ine mu ntara ya middle shabele ni ibitero bishasha mu bitero simusiga bimaze amezi aho leta ivuga ko itumbereye guca intege uwo muhari umushikiranganji yo kumenyesha amakuru muri somaliya yavuze ko ico gitero cyabereye mu ishamba riri hafi y'agasagara ka Ali Fordere ku munsi wa gatatu avuga kandi ko aba Al-Shabaab batari bake bakomerekeye ku munsi w'Imana Al-Shabaab yaragavye igitero ku hoteli cungerewe cyane hafi y'ikirimba ca perezida i Mogadishu yica abantu icenda leta ifashijwe n'imigwi y'abanyagihugu hamwe n'inteko z'ubumwe bwa Afurika imaze ivuga ko imaze kwica abarwanyi ba al-shababu barenga amajana atandatu hamwe n'uturere mirongo itandatu n'umunani yigaruriye mu mezi atatu aheze abategetsi ba somaliya batishavu kuri uwo muhari w'iterabwoba ko ari wo watumye igihugu cyinjira mu mafa mu kiringo cy'imyaka mirongo ine kuko amayira acishwamwo imfashanyo z'abanyagihugu ari mu minwe ya al-shababu
Washington ijwi rya Amerika muri Afurika kandi umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yarashimye ihagarika ry'intambara hagati ya leta ya Ethiopia hamwe n'abaroberi mu ntara ya Tigray ni mu rugendo rwa mbere arimwo muri ico gihugu kuva cinjira mu ntambara haraheze imyaka ibiri yavuze ko ONU igiye kongereza imfashanyo ku banyagihugu muri Ethiopia bageramiwe n'indwara hamwe n'inzara Guterres yahamagariye amakungu gushigikira Ethiopia inyuma y'isinywa ry'amasezerano yo guhagarika intambara mu kwezi guheze hari mu ijambo yashikirije ari kumwe na komiseri w'umwe bwa Afurika Musa Faki Mahamate ejo ku munsi wa kane umushikiranganje wa Ethiopia w'ikigega ca leta avuga ko bizotwara imiliyaridi mirongo ibiri z'amadolari kugira hasanurwe inyubako zasambuwe mu myaka ibiri intambara yamaze muri ico gihugu muyavugwa mu yandi makungu hano muri leta z'ubumwe za amerika perezida joe biden yavuze ejo ku munsi wa kane ko bishoboka ko haba ukuganira na perezida w'uburusiya vladimir putine kugira harabwe ko intambara yo muri ukraine ihagarara ariko yavuze ko ari ngombwa ko perezida putine yerekana ubushake ko bwa perezida biden we ariteguye kuvugana nawe ariko gusa biciye mu kubanza kuvugana n'abo basangiye ishiramwe utani ibi yabivugiye mu kiganiro n'abamenyesha amakuru ejo ku munsi wa kane muri white house inyuma yo kumara amasaha atari make mu mubonano na perezida w'ubufaransa emmanuel macron asanzwe ari mu rugendo hano muri amerika avuga ko atamugambi afise wenyine wo kuvugana na perezida putine ubu bwa vuba ariko kandi ko inzira rudende yo kurangiza intambara ari uko uburusiya bukura abasirikare muri Ukraine perezida w'ubufaransa emmanuel macron nawe yavuze ko yadakekeranya amerika izobandanya gushyigikira ikirere mu buryo bwa gisirikare no mu guha imfashanyo abanyagihugu
washington ijwi ry'amerika
tukiri hano muri leta zunze ubumwe za amerika abasenateri n'abanyepolitiki barabandanya kwiyamiriza ibikorwa n'ubushinwa mu myiyerekano ihitiye kandi ibandanya umugwi w'abasenateri barenga mirongo ine ba amerika bo mu migambwe uko ari ibiri y'abademokarate hamwe n'abarepubulikani baragabishije ubushinwa ejo ku munsi wa kane ku mabi bavuga ko bukorera abakora iterabwoba mu myiyerekano yiyamiriza amategeko akomeye yaguma mu rugo mu ntumbero yo kurwanya covid cumi n'icyenda yongeye kwiyongera muri icyo gihugu abo basenateri bavuga ko iyo nyifato y'ubushinwa ishobora guhungabanya imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri abasenateri mirongo ine na babiri barongowe n'umusenateri w'umudemokarate jeff merkley hamwe n'abarepublikane mitch mcconnell dan sullivan hamwe na todd young mu ikete barungikiye ambasaderi w'ubushinwa i washington ejo ku munsi wa kane bavuze ko bariko barakurikiranira hafi imyiyerekano ibera muri ico gihugu c'ubushinwa abo basenateri bavuga ko bariko barakurikirana n'ibikorwa by'umugambwe n'ibikorwa n'umugambwe w'abakominisita muri ico gihugu c'ubushinwa kugira ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri ibihumbi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani n'icenda ntibusubire
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo ejo yakoresheje imyigaragambyo yo kwamagana inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu pour dénoncer le complot international et demander à l'EAC d'attaquer parce que le, le, le délai qu'on a donné aux terroristes du M23 a expiré et ils n'ont pas quitté les milliers qu'ils occupent.
uwo ni jacques sinzahera ni umwe mu bitabiriye imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa goma ati twaje kwamagana ubugambanyi bw'amahanga no gusaba ingabo za eac kugaba ibitero ku barwanyi ba ma makumyabiri na gatatu abanyarwanda bakorera imirimo itandukanye muri congo batuye mu rwanda barasaba ko imirwano hagati y'ingabo za fardc n'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu ihagarara ejo isi yose yizihije umunsi wo kuzirikana indwara ya sida turabagezaho ibyakozwe mu rwanda no mu burundi ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure ya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri uyu wa kane yahamagaje imyigaragambyo yo gusaba leta guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke no gusaba ingabo za afurika y'uburasirazuba gukoresha ingufu mu kugarura umutekano mu gihugu inkuru ya mugenzi wacu jimmy shukrani bakomera
iyo myigaragambyo yatangira ahitwa rompwe kisi hagana muri teritwari ya nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa goma mu gitondo cya kare ahagana saa kumi n'ebyiri ibyapa ndetse n'ibitambara bigaragambya bari bafite byari bifite ubutumwa bwihariye icya mbere ni abaturage twanze ubwicanyi bukorwa na makumyabiri na gatatu turasaba monisco ndetse na ayese kujya mu ntambara n'abarwanya kongo frdc na polisi y'igihugu nibo bonyine twizera nk'ingabo zacu naho abandi turabarambiwe ayo niyo magambo abigaragambya bari banditse ku mpapuro ndetse n'ibitambaro bari bafite ubwo bamanukaga ku biro bikuru bya monisco biri ahitwa eriveya ku muhanda ugana ku biro bya guverineri w'intara ya kivu ya ruguru baririmba indirimbo zuzuye ubutumwa ku miryango mpuzamahanga abigaragambyaga bashinja kandi abasirikare ba ONU bashinzwe kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO kuba intandaro y'umutekano muke muri aka gace ka Kongo. Jacques Sinzahera umwe muri bavuga impamvu abaharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya ruguru badahwema kujya mu myigaragambyo.
On a manifesté aujourd'hui pour donner 48 heures.
turi mu myigaragambyo umunsi mu rwego rw'amasaha mirongo ine n'umunane ku ngabo za yase kuba zagiye mu ntambara kandi nta kujya mu biganiro n'abarwanya leta ya kongo ntihatagira igikorwa nyine ubwo nawe urabyumva munesiko ndetse na eyase bose bazasubira iwabo uyu yemeza ko abaturage bafite imbaraga zo kugarura amahoro binyuze mu kwiyunga n'abashinzwe umutekano barimo igisirikare cya kongo frdc ndetse na polisi y'igihugu amahoro ntashobora kuva muri kenya cyangwa mu burundi ahubwo twebwe nk'abakongomani dufite inshingano yo kugarura amahoro n'umutekano birambye mu gihugu cyacu ibyo byose tukabigeraho dufatanyije n'ingabo zacu frdc kuko nizo ngabo dufite zishobora kuturindira umutekano mu bigaragambyaga harimo abagize umuryango uharanira impinduka muri kongo uzwi nka ruca Lutte pour le changement mu mpinamagambo aba bahagurukiye kwamagana amahanga mesaje yetu ni kusema tunaomba ubutumwa ni ugusaba oni n'indi miryango mpuzamahanga guha kongo agaciro kubu ngubu turi igihugu cyigenga perezida wacu nawe agomba kongera ibikoresho by'intambara ku basirikare ba frdc bakarwana na makumyabiri na gatatu ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro kandi twanze ubufasha bwose buturuka ku rwanda na uganda kuko bakorana na adef ndetse na makumyabiri na gatatu tuzi neza ko imiryango mpuzamahanga ikorana n'abanzi bacu by'umwihariko oni ibyo bakoze birahagije kandi natwe turarambiwe abaturage tugomba kwirwanaho uko byashoboka kose aba batangaje ko mu gihe amasaha mirongo ine n'umunani bahaye ashyira ntagikozwe ibintu biri buze guhinduka ntihatagira igikorwa ku byo dusaba haraba ibindi bikorwa birenze kuruta ibyo mubona ubu ngubu imyigaragambyo izakomeza cyane ku rwego rwo hejuru mu minsi iri imbere iyi myigaragambyo yabaye ntiyari yahawe uruhushya umuyobozi w'umujyi wa goma komiseri kabeya makosa francois yari yasohoye itangazo ritemerera abigaragambya kujya mu mihanda muri iki gihe umutekano utameze neza ariko rikaba ryatewe utwatsi n'abayiteguye kugeza ubu ubuyobozi bw'umujyi wa goma ndetse no ku rwego rw'intara ya kivu ya ruguru ntacyo buravuga ko iyo myigaragambyo ikomeje kubera hirya no hino mu burasirazuba bwa kongo jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse mu burundi leta yemeza ko mirongo icyenda ku ijana by'abantu bagendana umugera wa sida bari ku miti igabanya ubukana bw'iyo ndwara kandi imigera yabo yagabanutse ku buryo itaboneka mu bipimo byo kwa muganga ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu eroge wirikaneza Burundi ico kimwe n'ibindi bihugu vyo kw'isi kw'itariki ya mbere ukwa cumi na kabiri uko umwaka utashe burahimbaza umusi wahariwe kurwanyikiza ruhonya nganda sida n'akaryo ku mashirahamwe arwanya sida hamwe na leta ko kwirimbura no kuraba bagejeje isemo yo kurwanya iyo ngwara mu itangazo bwasohoye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwavuze ko bwishimiye urugero igihugu kigeze ko mu kurwanya sida muganga Olivier Nijimbere umunyamabanga ntayagayezwa muri ubwo bushikiranganje yemeza ko no mu bihugu vya Afrika Burundi buzi imbere muri ico gisata uyu munsi ushitse turiko turasozera umugambi w'urwanya sida uva mu mwaka wa ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika muri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri wafashije gushikira ibitari bike tukaba mbere twarateye intambwe zishimishije aha twabamenyesha ko Burundi buza imbere mu bihugu vyo muri Afrika y'uburengero na Afrika yo hagati vyashikiriye ihangiro rya mirongo icenda kw'ijana inshuro zitatu ibiharuro vyavuye mu isuzuma ry'ingene twashize mu ngiro uwo mugambi wo kurwanya sida vyerekanye ko ibice mirongo icenda kw'ijana vy'abagendana umugera wa sida bipimishije kandi bazi ko banduye muri abo ibice mirongo icenda kw'ijana bari ku miti ipfufahaza muri abo bari ku miti nabo ibice mirongo icenda kw'ijana bakaba bafise urugero rw'imigera rwagabanutse cyane gushikaho itaboneka mu bipimo yatangaje ko iyi ntambwe yagezweho kubera ingufu zashyizwe hamwe n'abantu batandukanye hamwe n'ibisata mpuzamakungu n'amashyirahamwe yo mu gihugu hagati iyi ntambwe yo kurata twayishitse ko kubera ingufu za leta intererano ya nyen'icubahiro umutambukanyi wa nyen'icubahiro umukuru w'igihugu mu kurwanya sida abakozi bo kwa muganga abaremesha kiyago amashirahamwe abamenyeshamana abamenyeshamakuru hamwe n'abahurikiye mu nani z'abagendana umugera wa sida ku bikorwa bidasanzwe barangura muri urwo rugamba turashima kandi abasanzwe bafasha igihugu mu bikorwa by'iterambere bo batigera badebukirwa gushigikira igihugu cacu mu kurwanya sida igega mpuzamakungu fo mondial ishirahamwe pepfar rya usaid ishirahamwe mpuzamakungu oms ishirahamwe mpuzamakungu unicef hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu finiwab turashimira kandi igisata onusida ukuntu gikurikirana ibikorwa kikongera kigafasha mu kurondera uburyo bukoreshwa mu bikorwa byo kurwanya umugera wa sida abari mu mashyirahamwe ya ninani byo mu gisata cyo kurwanya sida nabo nyene barashima urugero bagezeko mu gutuza iyo ngwara ariko Amza Venable urikukiye atwara urunani Capes Plus asigura ko akiri intambamyi zibiri nyamukuru zituma hakivuka abana bafite ubwandu bw'umugera wa sida abantu banka kwipimisha hamwe n'abanka gufata imiti kandi baramenye ko banduye iki ni ikintu giteye ubwoba rero kiri ubu ni abantu bacinyegeza bataza by'ukuri kupimisha bamenye ingene babavura n'abandi kandi bapimwa mugabo ugasanga by'ukuri ntibakurikiranye imiti kandi buri wakaza haje ibintu bishasha ubonyene bagutse mugera wasida utuja ku miti kandi kuye ku miti neza nyuma y'amezi atandatu baca basanga imigera yote kimanuka mu mubiri urumva abo bantu binyegeza n'intamamye mu bandi mwa cane cane rero tuvuga tuti rero kihambaye kandi ingorane kiriho kureka abana bavuka mugera wasida aho hoba akarusho mu rugamba rwo kugira ngo kugira umwana n'umwe ashobora kuvyuka afite umugera wa sida kandi ibyo rero uruhara rero rw'abavyeyi bagenda umugera wa sida ntinangere uruhara rw'amashirahamwe y'abagenda umugera wa sida ntinangere kugira ngo nabone bahimirize ikibano kugira ngo vy'ukuri barabe kwa muganga ko bapima umugera wa sida ndagire gusubira kuvuka tumugera wa sida ni intamba mu zindi abo bavyeyi bemera ko bovyara umwana afite umugera wa sida kandi abone ko intamba mu bindi mu Burundi umunsi mpuzamakungu nyezina wo kurwanya sida uzohimbarizwa ku murwa mukuru wa politike Gitega hazoba ari kuwa munani uku kwezi ibitigiri bitangwa na ONU vyerekana ko mwaka uheze abantu hafi miliyoni mirongo itatu n'umunani n'igice aribo bari bagendana umugera wa sida uwo mwaka kandi ibiharuro vya ONU vyerekana ko abandura bagabanutse ku bice mirongo itanu na bine kw'ijana kuva uwo mugera utanguye kw'inkumbi kurusha ikindi gihe hari mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu eroje urikaneza ijwi rya amerika tukiri ku makuru yerekeye indwara ya sida ku munsi w'ejo tariki ya mbere ukwezi kwa cumi n'abiri umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kuzirikana indwara ya sida mu rwanda hatangijwe ubukangurambaga buzibanda cyane ku rubyiruko ku bijyanye n'ububi bw'iyo ndwara kuko imibare igaragaza ko ari rwo rwugarijwe kurusha ibindi byiciro mugenzi wacu asumuta kaboyi akomeza iyi nkuru ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc gitangaza ko kugeza ubu mu rwanda abantu bangana n'ibihumbi magana abiri mirongo itatu aribo babana na virusi itera sida rbc isobanura ko muri bo mirongo icyenda n'abane ku ijana bafata imiti neza iki kigo kivuga ko kugeza ubu mu rwanda hashize imyaka cumi n'itanu abantu batatu ku ijana aribo banduye virusi itera sida gusa rbc ivuga ko ihangayikishijwe n'uko abato bandura cyane kurusha muri ibi bihe umuyobozi wungirije wa rbc nowera bigirimana asobanura ko icyiciro cy'abangavu aricyo cyibasiwe cyane turacyafite urugendo kugira ngo dushobore kuyirandura natanga urugero rw'uko ubwandu busigaye bwiganje mu rubyiruko buri mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu na makumyabiri n'ine muri bo umubare munini w'abafite virusi itera sida muri icyo cyiciro ni abakobwa kuruta abari mu cyiciro cy'abahungu mu rwanda buri muntu wese upimwe agasanga afite virusi itera sida ahita atangizwa ku miti igabanya ubukana mu rwego rwo kugabanya ubwandu ubwandu busha kugabanya kuremba ndetse no kugabanya impfu ziterwa na sida nta mpamvu nyinshi zitangwa zituma urubyiruko arirwo rwandura virusi itera sida cyane cyane abakobwa ariko ikiza ku isonga ni uko urubyiruko usanga rutitaye ku kumenya ibyerekeranye no kwirinda virusi itera sida cyangwa se kugana ahatangirwa ubujyanama kugeza ubu hashyizweho ubukangurambaga bwo gusaba urubyiruko kwihutira kwipimisha basanga baranduye bagahabwa imiti dr ndimanzi patrick wo muri minisiteri y'ubuzima wari uhagarariye minisitiri muri uyu muhango yavuze ko muri aya mezi atatu bazasiga buri wese wanduye abasha kubona imiti ndetse no gushishikariza urubyiruko kwitabira serivisi zose zitanga ubujyanama kuri sida ndimo banza avuga ko u rwanda narwo rushishikajwe no kugera ku ntego isi yihaye yo- yo kurandura sida kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu kugira ngo tugere rero ku ntego twiyemeje yo kurandura sida mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu tugomba kurengera abafite virusi itera sida eh, bashobora kuba batafite uburenganzira bwabo bwubahwa nk'uko bisanzwe mu mavuriro cyangwa ahandi nanone tugomba kuziba icyuho giterwa n'uko abantu batitabira serivisi cyane cyane urubyiruko ku ruhande rw'urubyiruko bamwe muri bo bumvikanisha ko ubukene ari bwo bubatera kwishora mu bikorwa bibanduza sida ku bahungu n'abakobwa impamvu usanga hariho ubusambanyi cyane ku bakobwa ni ubukene bafite umukobwa akabura amavuta yabona umuhungu wenda atwara ku kagare kiwe akam- akabasha kumubwira ati ngurira amavuta turyamane bakaryamana niho ubusambanyi usanga buturuka cyane ariko n'abakobwa kenshi na kenshi nanone nabo bashuka abahungu ntabwo ari abahungu bashuka abakobwa bonyine kuko umukobwa ntashobora kukwibambaza ari umuhungu wumva umushaka ugasanga muraryamanye kandi bitari ngombwa urubyiruko rw'abakobwa rufite umwihariko kuri iki kibazo impamvu abakobwa aribo bandura cyane abahungu akenshi baba barisiramuje kandi nyine iyo bisiramuje hari indwara zimwe na zimwe zidahita zibafata abakobwa nyine tu- turoroshye cyane baradushuka bigakunda abahungu kenshi na kenshi kubera ko baba babigambiriye hari igihe bagenda bafite udukingirizo iyo arwaye nta gakingirizo agendana agashaka rero kwanduza benshi ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc gitangaza ko umunsi mpuzamahanga wo kurwanya icyorezo cya sida ubaye isi barura abagera kuri miliyoni mirongo itatu n'umunani n'ibice bine bafite virusi itera sida muri bo miliyoni mirongo itatu n'esheshatu n'ibice birindwi ni abantu bakuru naho abagera kuri miliyoni imwe n'ibice birindwi ni abantu bafite munsi y'imyaka cumi n'itanu kandi ko mirongo itanu na bane ku ijana by'abafite virusi itera sida ari abagore n'abangavu biganje munsi y'ubutayu bwa sahara mu rwanda mu gihe cy'imyaka cumi n'itanu ishize ubwandu buhagaze kuri gatatu ku ijana mu bantu bafite guhera ku myaka cumi n'itanu kuzamura rbc kumvikanisha ko mirongo icyenda na bane ku ijana bafata imiti neza kandi abenshi bameze neza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika noneho twerekeze i katari mu mikino y'igikombe cy'isi timu ishimwe ejo kuwa kane nibwo indi kipe y'igihugu ya maroko ihagarariye umugabane wa afurika yarangije imikino mu majonjora uyu mukino wayihuje na canada warangiye ibonye intsinzi ya bibiri kuri kimwe ibyayijyanye muri kimwe cya cumi na gatandatu isangamo senegali nayo yo muri afurika izahura n'ubwongereza kuri iki cyumweru ubu abaye amakipe abiri yo muri afurika amaze kumenyekana ko ageze muri kimwe cya cumi na gatandatu tunisiya yo yamaze gusezererwa ibitego bya hakimu ziyech na yusefu enesiri nibyo byatumye maroko igira icyizere cyose cy'uko nyuma y'imyaka mirongo itatu n'itandatu yari ishize yongera kwibona irenze imikino y'amajonjora mu gikombe cy'isi kuko yaherukagamo umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatandatu umutoza w'ikipe wa ridiri gragwi umukino urangiye yavuze ko bitari byoroshye ariko ko iyo ubonye amahirwe ugomba kuyakoresha ku ruhande rwa canada ivuyemo idatsinze umukino n'umwe umutoza wayo john hardman we yavuze ko hari hashize igihe batibona mu gikombe cy'isi ariko bishimiye bike bakoze n'ubwo bwose bitari kuba ari bibi iyo bagera kure indi mikino yabaye ejo kuwa kane niyo mu itsinda rya e ririmo ubudage esipanye ubuyapani na costa rica umukino wahuje ubudage na costa rica warangiye butahanye intsinzi y'ibitego bine kuri bibiri ni umukino wagaragayemo ishaka ku makipe yombi ubudage bwatsinze ibitego bibiri mu minota ya nyuma y'umukino byagaragaraga ko bitakorohera costa rica kubyishyura ubwo aya makipe yakinaga niko ku rundi ruhande rwari rwambikanye hagati y'ubuyapani na esipanye umukino warangiye ubuyapani butahanye intsinzi y'ibitego bibiri kuri kimwe cya esipanye imikino y'amajonjora isigaye niyo mu matsinda ya h na g portugal irakina na koreya y'epfo naho gana ikina na urugwe mu itsinda rya h isaa kumi n'imwe zo mu rwanda no mu burundi ku rundi ruhande ubusuwisi burakina na serbia naho kameruni ikina na brezil saa tatu z'ijoro ku isaha yo mu rwanda no mu burundi muri iyo mikino nibwo hazamenyekana andi makipe ane azinjira mu cyiciro gikurikiraho kugeza ubu amakipe y'ibihugu amaze kumenyekana uko azakina muri kimwe cya cumi na gatandatu umukino uzabimburira undi kuri uyu wa gatandatu ni ubuholandi buzakina na leta zunze ubumwe za amerika mu gihe argentina yo izaba ikina na australia ku cyumweru ubufaransa buzahura na pologne mu gihe ubwongereza buzaba buhanganye na senegal ku wa mbere ubuyapani buzakina na croatia naho maroko ikine na espanye ku wa kabiri ku ruhande rw'abasifuzi ejo ku wa kane nibwo umufaransa stephanie frappal yayoboye umukino we wa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi cy'abagabo umukino yayoboye ni uwahuje ikipe y'ubudage na costa rica muri iki gikombe cy'isi kibera muri katari abandi bagore babiri barimo ni salima mukansanga ukomoka mu rwanda na nayoshimi yamashita nabo bizaba ari amateka kuri bo kwibona mu gikombe cy'isi cy'abagabo aribo bayoboye imikino aba bagore batoranijwe na fifa habanje kurebwa imyirondoro yabo fifa ibona ko babikwiriye itagendeye ko ari abagore uko ari batatu rero bari mu itsinda rigari ry'abasifuzi bagera kuri mirongo itatu na batandatu barimo kuyobora imikino ibera muri katari bari hagati mu kibuga hatabariwemo bamwe bo ku ruhande
mwari muduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika abakozi kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic mundikije nadia taha nibo bashyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Ielewe, ielewe.
Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara